radiyo ijwi ry'amerika kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi no ku fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri facebook na youtube turi kuri radiyo yacu naho kuri site ni wa eshatu radiyo yacu voa akadomo komu ni umwanya w'amakuru mugiye kugezwaho nanjye jeffrey mutagoma na eugenia mukankusi amanza ushinjwa gusarika perezida w'uburundi barasaba ko arekurwa by'agateganyo amateka abirekura nk'ingingo y'ijana na mirongo itanu na gatandatu akarongo ka mbere bivuga yuko urubanza rudashobora kuza mu ido n'ido mu gihe ikijanye n'ifungwa ry'agateganyo icyo bita controle de la detention preventive kitarahera
uwo ni Godien Uwimana umunyamategeko wunganira Egide Nahayo uregwa leta zunze ubumwe za amerika yasabye abanyamerika bose kuva muri iraq mu maguru mashya mu gihe icyo gihugu gikomeje kubamo imvururu zamagana amerika
abimukira umunani barohamye hafi y'inkombe za turukiya
igihugu cya turukiya nyine kigiye kohereza ingabo muri libiya gushyigikira ubutegetsi bwemewe n'amahanga
naho muri afurika y'epfo umunyamakuru wari washimutiwe muri siriya yatahutse mu gihugu cye ni amakuru rero hamwe n'ayandi twabateguriye turabagezaho mu kanya mugume hafi ya radiyo yanjye
reka ariko tubanze tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi leta zunze ubumwe za amerika yasabye abaturage bayo muri iraq kuvayo bwangu ivuga ko hari umutekano muke muri icyo gihugu no mu karere kibarizwamo itangazo ryasohowe na minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya amerika riravuga ko ambasade yayo muri icyo gihugu yahagaritse imirimo kubera ibitero bigabwa abikorera n'umutwe w'abarwanyi bashyigikiwe na irani ibi bibaye nyuma y'aho perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika atangarije ko ariwe watanze itegeko ryo kugaba igitero cyahitanye general kasim soleiman wo mu gisirikare cya iran icyo gitero cyahitanye abu mahdi al mohandis wungirije umukuru w'umutwe w'abarwanyi ushyigikiwe na iran witwa popular mobilization forces nk'uko ubutegetsi bubivuga minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa iran javad zarif yavuze ko leta zunze ubumwe za amerika yakoze igikorwa cy'iterabwoba umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yatangaje iminsi itatu y'icyunamo mu gihugu hose anavuga ko abanzi bose bagomba kumenya ko intambara ya jihad igiye gukomezanya ingufu zikubye kabiri izo yari ifite kandi ko abarwanya intambara ntagatifu bategerejwe n'intsinzi ibihugu binyuranye hirya no hino ku isi birimo Israel, Uburusiya, Misiri, Turkiya na Mexico bikomeje kuvuga kuri iki gitero mu buryo butandukanye bimwe byemeza ko cyari gikenewe ibindi bicyamaganira kure bikavuga ko Amerika yarebye hafi ibintu bigiye kurushaho kudogera reka tuve muri irani tujya muri turukiya aho abimukira umunani barohamye hafi y'inkombe z'icyo gihugu abo bantu umunani bari bari mu bwato bwari butwaye abimukira bagera muri cumi na batanu bwarohamye rero ku nkombe za turukiya nk'uko minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wa turukiya yabivuze uyu munsi ku wa gatanu mu itangazo yavuze ko impanuka yabaye mu ijoro ryo ku wa gatatu mu nyanja ya yegeyani hafi mu birometero umunani uvuye mu mujyi wa fetiye ni mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa turukiya imirambo y'abagabo batanu n'iy'abagore batatu yabonywe n'abarinda inkombe ibihugu bakomokamo ntibyahise bimenyekana igihugu cya turukiya gicumbikiye impunzi zigera muri miliyoni enye abenshi ni abaturutse muri siriya turukiya yabaye icyambu gikomeye ku mpunzi zigerageza kujya ku mugabane w'uburayi cyakora umubare w'abambuka inyanja waragabanutse cyane nyuma y'uko turukiya yiyemeje guhagarika amato adafite uburenganzira hakurikijwe amasezerano y'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi turaguma aho ngaho muri turukiya nyine aho inteko ishinga amategeko yatoye itegeko ryemera ko ingabo z'icyo gihugu zigabwa tripoli muri libiya gushyigikira ubutegetsi bwaho bwemewe n'amahanga abadepite batoye bemeza iri tegeko ni magana atatu na cumi na batanu mu gihe ijana na mirongo inani na bane batoye oya abo bari biganjemo abo mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi muri Turkiya leta ya Libya ikuriwe na minisitiri w'intebe Fayez al-Sarraj yasabye perezida wa Turkiya Tayyip Erdogan gushyigikira ubutegetsi bwe mu guhangana n'ingabo za General Khalifa Haftar mu burasirazuba bw'igihugu ingabo za General Khalifa Haftar zishyigikiwe n'Uburusiya Misiri leta zunze ubumwe z'Abarabu na Yorodani ijwi ry'amerika ryabonye amakuru ko perezida donald trump yari yagiriye inama mugenzi we wa turukiya kutohereza ingabo muri libya
amakuru y'ijwi ry'amerika harakomeje tuvuye gato muri libya tukanyarukira muri siriya uwo munyamakuru wari washimutiwe muri icyo gihugu cya siriya yatahutse muri afurika y'epfo uwo munyamakuru ukora umurimo wo gufotora wari wagizwe ingwate aho muri siriya yasubiye muri afurika y'epfo uyu munsi kwa gatanu nyuma y'imyaka hafi itatu ari mu maboko y'abari bamushimuse byatangajwe n'umuryango we shiraze mohamed yashimuswe ku itariki ya cumi y'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi ubwo yarimo gutemberera ava mu gihugu cyazahajwe n'intambara ajya muri icyo gihugu bituranye cya turukiya yafatiwe mu bitaro biyobowe n'umuryango ufasha abatishoboye witwa gift of the givers ufite icyicaro muri afurika y'epfo ibyo bitaro biri mu mujyi wa darkush ni mu birometero ijana uvuye aleppo umujyi wa kabiri mu bunini wa siriya ikimenyetso cya mbere cyagaragaje ko mohamed yari akiri muzima cyabonetse mu kwezi kwa mbere mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ku rupapuro rwariho ibisubizo ku bibazo icumi yagaragaye rero kuri televiziyo mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize havugira imbere y'umugabo wari ufite intwaro uburyo yarekuwemo ntiburamenyekana tugiye noneho mu gihugu cya miyamari abantu cumi n'icyenda bahitanywe n'impanuka y'imodoka yo mu bwoko bwa bisi iyo bisi yagonganye n'indi modoka mu misozi hafi y'umupaka wa miyamari na Thailand yahitanye rero abo bantu cumi n'icyenda ikomeretsa abarenga mirongo itatu uyu munsi kwa gatanu amashusho yatangajwe n'ibinyamakuru byo mu karere yerekana bisi yabirindutse nyuma yo guta umuhanda ikiroha mu mukokwe ahantu hakunze kubera impanuka zo ku muhanda ong mint umuyobozi wungirije itsinda ry'ubutabazi social rescue group muri myanmar yabwiye ibiro ntaramakuru ry'abafaransa afp ko bisi idahagarara mu nzira yari ivuye yangon uyu munsi kwa gatanu mu gitondo ubwo yacikaga feri ikagongana n'imodoka yari iturutse imbere mint yavuze ko cumi n'umunani bahasize ubuzima abandi mirongo itatu na batatu bagakomereka muri abo bitabye imana harimo umunani bari bari muri iyo modoka yindi umuganga wo mu bitaro bya miyawadi yemeje ko umugore wari muri abo bakomeretse nyuma yaje kwitaba imana bigatuma abapfuye baba cumi n'icyenda miyawadi ni umujyi uri muri leta ya karen imwe ifite inzira y'ubutaka yambuka umupaka hagati ya myanmar na thailand aho abantu amagana bambukira buri munsi bava cyangwa se bajya muri ibyo bihugu byombi mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubutse ko dukurikira kuri facebook na youtube kuri voa radiyo yacu turi no ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari by'afurika mu karere reka duhere mu burundi aho urukiko rw'ikirenga rwaburanishije urubanza rw'umucamanza wafashwe mu mwaka ushize yicaye mu ntebe ya perezida nkuru nziza anayifotorezamo mu byo uwo mucamanza aregwa harimo gusarika umukuru w'igihugu abamwunganira basaba ko yarekurwa by'agateganyo akaburana ari hanze ariko umushinjacyaha akanga ubwo busabe inkuru irambuye murayigezwaho na mugenzi wacu eroje wiyikaneza uri i Nairobi muri kenya Egide Nahayo yatawe muri yompi ku itariki ya ndwi y'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda yahagaritswe inyuma y'ifoto yiwe yabonetse ku mbuga nkoranyambaga yamwerekana yicaye mu ntebe ya perezida Pierre Nkurunziza iyo foto yari yayifotoje ariko umugwa mukuru w'intara ya Rumonge mu manuko bishe uburengero bw'u Burundi mu mpera z'umwaka wa 2018 uwo mucamanza wa sentare nkuru ya Muha ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura akaba yaranigeze gutwara sentare nkuru yo mu Rumonge yabikoze hajeje gutunganya ibikorwa by'inama y'ubucamanza Conseil de la Magistrature mu Gifaransa mu byahavuye yagirizwa harimo gushaka kwihagira amabanga no gucafuza umukuru w'igihugu n'umushikanganje w'ubutungane umushikirizamanza wa repubulika muri urwo rubanza yahavuye asaba ko urubanza ruja mu idonido ariko umuburanyi n'abamwunganira basanga hari ingingo zahonyanzwe zituma ico kiringo coba kirabangiriweko mete gordien w'imana mwunganira yabwiye amenyeshamakuru asohotse mu rukiko amateka birekura nk'ingingo y'ijana na mirongo itanu na gatandatu akarongo ka mbere bivuga yuko urubanza rudashobora kuza mu idonido mu gihe ikijanye n'ifungwa ry'agateganyo icyo bita controle de la detention preventive kitarahera rero twaravyeretse section du premier degré turayereka yuko kuri uru rubanza ntidushobora kuja mu idonido mu gihe ibijanye na detention preventive bitarahera urubanza rwateze mu mwiherero batarasohora ingingo ivuga yuko inzitizi twerekanye atagaciro zifise atarizo tumaze kubibona uko twaciye twunguruza rero muri ya deuxième section rero uno munsi uri hejuru niho duhejeje kuburana ikijanye n'izo nzitizi twerekanye rero sentare igiye kwiga nayo irabe ko by'ukuri izo nzitizi twashikirize ata shingiro zifise imbere yo kuvyiga iki gisata c'iyungururizo ca sentare ntahinyuzwa cari catezuriye uregwa ariko umushikiriza manza wa repubulika yasavye ko atoburana yidegenza asigura ko hari ibituma bifatika yafatiyeko niho hasohoka uwundi mutahe ugumiza mu munyororo jide nahimana umushingwamanza nduwimana niba nyene abibonamwo ihogwa ry'amategeko ingingo y'ijana na mirongo itanu na gatanu akarongo kagira gatatu iravuga yuko iyo umuntu ahagaritswe kuri manda ku kintu gishasha canke icyo ari cyo cose ico cyaha bateza kucumvirizako bakakimubazako iyo ngingo nyene iravuga yuko umushikiriza manza iyo yumvirije uwo yagizwe icaha ategereza kumujana imbere y'umucamanza mu minsi itarenze cumi n'itanu or nahawe egide kuva abaye hayarete ni ukuvuga ahagaritswe ubugira kabiri iyo manda yasohowe itariki imwe z'ukwa gatatu 2019 ntiyigeze daboro yumvirizwa ko ico cyaha k'ivyo bintu bishasha kandi ntiyigeze ashigwa imbere y'umucamanza amitini naco ni uko ingingo y'ijana na mirongo irindwi na kane y'igitabo nyene kiraba ingene imanza z'ivyaha ziburanishwa nayo nyene iratomoye iyo uwagirizwa icaha yarasanzwe afunzwe ntushobora kumuhagarika kandi mu gihe icyaha yagirizwa cyangwa byose ubiteranije bitarenze imyaka cumi oro egide ugerageze guteranya ibyaha byose yagiye yagirizwa ni imyaka umunani n'ukwezi kumwe yohanishwa ibyo navyo nyene ni mu gihe yumvirijwe rero mu gihe atumvirije kuri sentare yuko afunzwe hahonyanga amategeko icyo twita detention arbitraire umucamanza jide nduwimana afungiwe mu ibohero rikuru rya bujumbura hazwi nka mpimba inyuma y'ukwezi kumwe niho ingingo ya sentare izomenyekana eroje wikaneza ijwi rya amerika urakoze loge tuve mu burundi tujye mu rwanda aho umuryango wa evariste nzabarinda uhangayikishijwe n'uko hashize amezi atandatu batazi aho aherereye nzabarinda yaga urwego rw'abinjira n'abasohoka ku mupaka w'u rwanda na tanzania wo ku rusumo umuryango we uvuga ko amezi atandatu ashize bataziye ijwi ry'amerika ko nta makuru ruzi kuri uyu mukozi eric bagira ubusa yakurikiranye inkuru arayitugezaho
bwana Evariste Nzabarinda ukomeje guhangayikisha umuryango we kubwo kutamubona bavuga ko yaburiye rusumo ku mupaka w'u Rwanda na Tanzania umuryango we uvuga ko yari amaze amezi nkatu yimukiye kuri uwo mupaka avuye ku mupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda na Uganda kuko yakoraga mu biro bishinzwe abinjira n'abasohoka bwana Nzabarinda avuka mu karere ka Gisagara mu majyepfo y'u Rwanda umuryango we uvuga ko yari afite imyaka mirongo itatu n'umwe y'amavuko mushikiyo madame Josiane Witonze yatekereje ijwi rya Amerika iminsi bamaze basiragira hirya no hino hino bashaka kumenya amakuru y'irengero ry'umuvandimwe wabo yakoraga muri migarasiyo hashize amezi atandatu tutamubona tunahamagara na nimero ya telefone ikanga gucamo rero twagiye aho yakoreraga ku rusumo tubaje se ko twari tuzi ko umuntu wacu akorera hano byagenze gute ko tutakimwumva kuri telefone babanza kutubwira ko yaje muri konje kigali nyine turataha nyuma yaho twumva ko ibyo batubwiye atari byo umuntu yaje muri konji akuraho telefone gute dusubirayo rero baratubwira ngo rero ngo ntitujye kubaza ngo ku cyicaro gikuru cya migarasiyo kacyiru tujyayo abayobozi baho baratubwira ngo umuntu wacu ngo ari mu kazi ntidutahe ntitugire ikibazo ngo bazaduhamagara badusobanurire turataha ariko dusiga nimero za telefone baratubwira ngo nyuma y'icyumweru ngo tuzasubireyo ngo niba bataraduhamagara twaje gusubirayo rero batubwira ko nyine tutarakunda ko nyine tuvugana mu kwa cumi kuri makumyabiri n'ebyiri nibwo twasubiyeyo turababaza nanone baratubwira ngo umuntu wacu ngo arahari ariko ngo ntabwo abasha kwitaba telefone kubera igihe gishize umuryango wa nzabarinda waramubuze biboneka ko barushaho guta icyizere umunsi ku wundi cyo kongera kumubona maze bagasaba urwego urwego yakoreraga bavuga ko rubabwira ko akiri muzima rukabivana mu magambo bakabona umuntu wabo madamu witonze na none twe nyine icyo twasaba nyine ni nk'ubuvugizi nyine mukatuvugira nyine bakadusobanurira aho umuntu wacu ari nimba ari mu kazi cyangwa se nimba afunze nimba atariho nyine tukabimenya duteye impungenge none se kuba warabuze umuntu utazi aho yagiye utazi nimba yarapfuye cyangwa atarapfuye si ikibazo bwana rwarinda ni mukuru wa nzabarinda kugeza ubu bitazwi aho aherereye twavuganiye ku murongo wa telefone ari ku gisagara mu majyepfo y'u rwanda nawe byumvikana ko impungenge ku muvandimwe we ari zose zishingiye ku kuba badaheruka kumuca iryera yewe batanaherutse ijwi ry'umuvandimwe wabo twagize impungenge umuntu amezi atandatu agiye gushira ntabwo tuzi ngo ari mu kazi ntabwo tuzi ngo ari hehe icyo twifuza niba ari mu kazi telefone ze nizijyeho tuvugishe tumenye nyine ngo ari mu kazi cyangwa wenda nose yaba yaragiye hanze yajya hanze telefone ye ntiyanaduhamagara ati ngiye hanze icyo dusaba ni uko wenda telefone ye yajyaho akatuvugisha akatubwira ikibazo niba ari mu kazi cyangwa niba wenda atemerewe guhora telefone ariko wenda bakamusiza nk'umunsi umwe akatuvugisha tukamenya hanze umuntu ugiye kumara amezi angahe tutavugana telefone ze zitariho kandi uzi ko muri iki gihe telefone ariyo umuntu avuganiraho n'undi wenda niba ari mu kazi ariko mukanavugana ati wenda ndi ku kazi ariko akazi ndiho ntakanabona yo kuboneka ni ukubera akazi uwo muntu telefone zikaba zitariho n'akazi zikaba tutazi ngo ari ku kazi urumva tukagira impungenge ku murongo wa telefone ijwi rya amerika yahamagaye liyetona koroneli francois regis gatarayiha ukuriye urwego rw'abinjira n'abasohoka mu rwanda ijwi rya amerika yari ikeneye kumva icyo urwego ruvuga ku mukozi bivugwa ko iyo yakoreraga urwo rwego magingo abitazwi irengero rye liyetona koroneli gatarayiha nta byinshi yavuze ku irengero rya nzabarinda yavuze ko amakuru yerekeranye n'uyu mukozi ntayazi hari inkuru twateguraga ku muryango watugejejeho ikibazo ngo hari umukozi wakoraga mu biro by'abinjira n'abasohoka ku mupaka w'u rwanda na tanzania ku rusumo ariko kugeza n'ubu ngo haciye amezi atandatu uwo mukozi baramubuze ariko ngo iyo baje kuri ofisi iwanyu bakababwira ko umukozi ahari ntabyo nzi ibyo ngibyo ni umukozi witwa evariste nzabarinda ntabyo nzi ibyo ngibyo by'uwo mukozi uretse kuba uyu muryango wa nzabarinda waraganye inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka bashakisha abakoreraga urwo rwego banavuga ko mu nzego z'ibanze kuva ku murenge bavukamo ndetse no mu karere ka gisagara mu majyepfo y'u rwanda bagejejeho iki kibazo gusa ngo izo nzego zo zababwiraga ko nta bubasha zakigiraho mu kukibonera umuti bavuga ko batisunze urwego rw'ubugenzacyaha ribu kubera ko urwego rw'abinjira n'abasohoka rwakomeje kubashyira ku byizere ko batagomba guhangayikira umuntu wabo umurongo wa telefone kuri sosiyete y'itumanaho ya MTN bivuga ko wakoreshwaga na Nzabarinda nturiho nk'uko umuryango we uvuga ko mu bihe bitandukanye wamubuze kuri telefone mu mezi atandatu ashize ijwi rya Amerika nawe yabigenzuye maze mu bihe bitandukanye twahamagaraga twasubizwaga mu ijwi rigira riti
n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. The telephone number you dialed is not available. Please try again later.
mu bundi bugenzuzi twakoze twasanze nimero baduhaye ibaruye ku mazina ya bwana evariste nzabarinda eho bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
Eric bagira ubusa urakoze kuri iyi nkuru muracyari kumwe na radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri za nkuru n'ibiganiro tubategurira ku cyerekezo makumyabiri makumyabiri cya leta y'u rwanda uyu munsi turabagezaho igice cya kabiri ku byo leta y'u rwanda yari yiyemeje kugeraho mu guteza imbere ubukungu bw'igihugu murabyumva mu ijwi ry'umunyamakuru wacu i kigali mu rwanda temisitoke mutijima mu gice kibanziriza iki tugiye gusorezaho kuri iyi ngingo irebana n'iterambere ry'ubukungu bijyanye n'intego za viziyo makumyabiri makumyabiri twari twasubikiye ku birebana n'igabanuka ry'ababarirwa munsi y'umurongo w'ubukene aho imibare y'ikigo cya leta y'u rwanda gishinzwe ibarurishamibare yagaragazaga ko abo bavuye kuri mirongo itandatu ku ijana muri ibihumbi bibiri bagera kuri mirongo itatu n'umunani ku ijana muri bibiri na cumi na gatanu kuri iyi ngingo ikinyamakuru The Financial Times cyandikirwa i Londres mu Bwongereza gisesengura ibijyanye n'ubukungu cyanditse ku bw'u Rwanda mu kwezi kwa munani kwa bibiri na cumi n'icyenda nibwo cyasohoye inkuru icukumbuye ivuga ko ubutegetsi bw'u Rwanda bwaba bucura imibare bugamije kugaragaza isura nziza y'igihugu nk'icyateye imbere mu buryo budasanzwe icyo kinyamakuru cyavugaga ko cyasesenguye imibare y'ikigo cya leta y'u Rwanda gishinzwe ibarurishamibare kigasanga iyo mibare atariyo nibura inshuro imwe ku ruhande rw'u Rwanda ariko Perezida Paul Kagame mu ihuriro ry'urubyiruko ryabaye muri uko kwezi kwa munani yavuze ko iryo ari iharabika I was reading uh, Financial Times I think some someone narimo nsoma Financial Times ntekereza ko ari umuntu washatse kuduteraho urwenya ariko agamije gutebya maze bihindukamo ikintu kibi aho umutwe w'inyandiko y'ugira uti kagame ashaka cyangwa ahindura imibare y'abakene mu murongo yifuza ariko icyo yashakaga kuvuga ni uko u rwanda ruri guhimba imibare kugira ngo rwerekane ko ibintu bimeze neza nyamara atari ko kuri ibyo byakoze umutwe w'inyandiko when it is not true this made headline well first of all i wish
ye icya mbere na mbere ndifuza ko nakagennye imibare uko mbishaka kuko umurongo wanjye nemera bidashidikanywaho ko ari mwiza ariko nanone natega n'uwo ari we wese ko nta kintu na kimwe kitari cyo cyangwa cyahimbwe cyangwa cyamwamwanyijwe ku birebana n'iterambere turimo kugeraho niba hari umuntu uri kuvuga ko tugifite ibibazo byo gukemura ubwo ari mukuri kubera ko dufite ibibazo byinshi tugomba gukemura nta makuru arimo nta gishya kuba u rwanda rwagira ibibazo there is no news there is nothing new about rwanda having problems mu by'ubutegetsi bw'u rwanda buvuga ko bwishimira mu birebana n'iterambere ry'ubukungu muri iyi myaka makumyabiri ishize harimo n'intambwe bwateye mu kugabanya uruhare rw'inkunga z'amahanga mu ngengo y'imari y'igihugu aho bugaragaza ko muri uyu mwaka w'ingengo y'imari wa bibiri na cumi n'icyenda bibiri na makumyabiri hejuru ya mirongo inani ku ijana amafaranga azakoreshwa agizwe n'ava imbere mu gihugu ndetse n'inguzanyo inkunga z'amahanga zikaba kuri cumi na kane n'ibice bibiri ku ijana mu kwinjira muri makumyabiri makumyabiri ariko bimwe mu bihangayikishije bihanze u rwanda kuri iyi ngingo irebana n'ubukungu harimo kubonera imirimo abarangiza amashuri biganjemo urubyiruko imibare y'ikigo cya leta y'u rwanda gishinzwe ibarurishamibare yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi yagaragaje ko ubushomeri mu rubyiruko rurangiza amashuri yisumbuye buri kuri mirongo itatu na gatanu ku ijana mu gihe ku barangiza amashuri makuru na za kaminuza ho bwari kuri makumyabiri na karindwi n'ibice birindwi ku ijana leta y'u rwanda igaragaza ko kuri gahunda yari yihaye yo guhanga imirimo mishya nibura ibihumbi magana abiri idashingiye ku buhinzi buri mwaka ubuhahanga ugeze ku bihumbi ijana na mirongo itandatu icyakora iyo nayo igasa n'igitonyanga mu nyanja ugereranyije n'abayikeneye inzego z'ubutegetsi zo zishishikariza abarangiza amashuri kwihangira imirimo bakaba abakoresha aho gutegereza babaha akazi icyakora kuri rumwe mu rubyiruko cyane cyane urwo mu bice by'icyaro aho haracyarimo imbogamizi imirimo ku rubyiruko hano nta kazi tuba dufite bitewe n'uko abenshi cyane uba usanga bararangije no kwiga akabura nk'ako kazi naho yakwihangira imirimo kubera hano ubuzima bwaho ni ubuzima bukomeye cyane ntaho yahanga umurimo ngo azagira ikintu egisempo yacuruza iyo ugize ubu ikintu kijyanye n'ubucuruzi imisoro iba myinshi kurenza n'ibyo uri bwunguke keretse batugabanyirije imisoro wenda byadufasha umuntu agashyira akabotike hariya akaba yacuruza nk'ibishyimbo ugura ibirayi akabishyira hariya n'ibindi n'ibindi iyo umuntu adafite ikintu cyo gukora urumva nta n'ubwo yatera imbere leta ni byinshi yagakwiye kudufasha niba ifite porogaramu yo guteza urubyiruko imbere yagakwiye kwegerana natwe turi hano mu cyaro izo bdf wenda zikorohereza urubyiruko kugira ngo nabo babashe kwiteza imbere mu gihe icyerekezo makumyabiri makumyabiri kigera ku musozo leta y'u rwanda ivuga ko nubwo intego zacyo atari ko zagezweho zose ijana ku ijana ariko zarufashije kwihuta mu iterambere ubwo yari mu kiganiro na televiziyo ya leta ku munsi wa nyuma usoza umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda perezida paul kagame yavuze ko ibyari bigambiriwe mu cyerekezo makumyabiri makumyabiri hagati ya mirongo inani na mirongo inani na gatanu ku ijana byagezweho ibindi bikazimurirwa ku ntego z'indi myaka numva ko muri icyo cyerekezo twageze kure mu ntego twari twihaye wenda ntitwageze ijana ku ijana ariko ugeze kuri mirongo inani hanyuma ubwo ufata makumyabiri cumi na gatanu ku ijana byari bisigaye ukabyongera ku zindi ntego zigiye gutangira zihereye ku mwaka tugiye kujyamo ibihumbi bibiri na makumyabiri niko rero numva bizagenda kandi mbona ari inzira nziza mu by'ubutegetsi buvuga ko byagezweho muri iri zamuka ry'ubukungu buravuga ko abikorera aribo bafitemo uruhare runini ku kigereranyo cya mirongo inani na gatanu ku ijana mu gihe leta yo ifitemo urwa cumi na gatanu ku ijana
mwakumvise rero ako ni akananga katwinjiza mu makuru y'imikino aho turi kumwe na mugenzi wacu jean claude munyandinda i kigali mu rwanda umwaka mushya muhire muvandi
tubisangire cyane inshuti yanjye geoffrey mutagoma ye akanya rero k'amakuru y'imikino kageze ubu ndifuza kukuberekera ukatubwira uko bihagaze aho ngaho i kigali
urakagira imana eh, mu birebana n'amakuru y'imikino rero Geoffrey reka tuvuge ko guhera ejo ku wa gatandatu ndetse n'ejo bundi ku cyumweru ah, uzaba ari umunsi wa cumi na gatandatu ari nawo wa mbere w'icyiciro cy'imikino yo kwishyura faze ruturu muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu rwanda aho rero twihuse mu mikino iteganyijwe umunsi w'ejo ku wa gatandatu hari imikino ine aho ikipe ya aperi efuse izakira as kigali aperi efuse iri ku mwanya wa mbere as kigali ku mwanya wa cumi na rimwe bazahura ku itade ya kigali i nyamirambo undi mukino ikipe ya heroes fc izahura na bugesera fc kuri stade yo mu bugesera heroes iri ku mwanya wa cumi na gatandatu bugesera iri ku mwanya wa munani ni umukino w'amakipe azaba asanzwe nyine ahurira mu bugesera hanyuma sebu siporo ku mwanya wa gatandatu izahura na etenseri fc iri ku mwanya wa karindwi kuri stade de la mitiye hariya ku mumena espoir fc ku mwanya wa cumi na kane izaba yakira ikipe ya mukura bitwaye siporo ku mwanya wa gatanu bazahura kuri stade kamarampaka i cyangugu cyangwa i rusizi hanyuma indi mikino ine iteganyijwe geoffrey eh, izaba ku cyumweru ejo bundi aho gicumbi fc iri ku mwanya wa cumi na gatanu izahura na marine fc marine fc iri ku mwanya wa cumi na kabiri bazahura kuri stade doramite kumena hanyuma musanze fc izakira as muhanga musanze iri ku mwanya wa cumi na gatatu as muhanga iri ku mwanya wa kane bazahura kuri stade ubworoherane i musanze umukino wa gatatu ni sunrise izahura na polisi fc sunrise iri ku mwanya wa cyenda polisi fc iri ku mwanya wa kabiri bazahura kuri stade gorogota i nyagatare hanyuma undi mukino twakwita ko nawe uzaba utegerejwe n'abantu benshi uzabera kuri stade ya kigali nyamirambo aho rayon sport ya gatatu izaba yakira gasogi united ya cumi bivuze ko uyu mukino cyangwa se iyi juru ya cumi na gatandatu ishobora guhindura byinshi geoffrey ku rutonde rwa twene rwa shampiyona aho atrfc ubu ngubu ari iyoboye n'amanota mirongo itatu n'arindwi hanyuma ikipe ya cumi na gatandatu ari nayo ya nyuma ni heroes fc ifite amanota umunani mu mikino cumi n'itanu ikaba ifite umwenda w'ibitego cumi na birindwi
ubundi rero hari igihe ikipe iba iri ku rutonde y'isataburenge usanga ifite imihigo imwe n'imwe itandukanye ugasanga hari ukuntu amakipe agiye agira imihigo itandukanye hari ibivugwa haba mu bafana cyangwa mu batoza bavuga bati uko bizagenda kose ni twebwe tugomba kucyegukana
oke nibyo koko uko ubivuga niko bimeze jeffrey ikipe ya plf ubu ngubu iri ku mwanya wa mbere nk'uko namaze kubivuga n'amanota mirongo itatu n'arindwi mu mikino cumi n'itanu akarusho k'iyi kipe ni uko kugeza ubu faze are cyangwa se imikino cumi n'itanu ibanza yose yo muri faze are cyangwa se mu mikino y'icyiciro kibanza ntabwo yigeze itsindwa na rimwe iravuga iti uyu mwaka tugomba gutwara igikombe byanze bikunze cyane cyane ko umwaka ushize ari shampiyona ntibayitwaye ari igikombe cy'amahoro ntibayitwaye basigaye ku rugo ayi kigali irasohoka hanyuma na siporo irasohoka baravuga bati ntabwo tuzongera gusigara ku rugo ikipe ya polisi afite nayo iravuga iti ku manota mirongo itatu n'abiri dufite ntabwo turavuga ijambo ryacu rya nyuma rero siporo nayo iravuga iti ubushize twatwaye igikombe cya shampiyona ntabwo tuzabura byose ni ukuvuga ngo aya makipe uko ari atatu aperefuse polisi efuse na rayon siporo birasa nk'aho ari abakandida batatu b'ingufu ku gikombe cya shampiyona ariko nanone ku ruhande rw'inyuma hari amakipe avuga ati nubwo tutatwara shampiyona nubwo tutabona amanota meza ariko nanone ntabwo dushaka gusohoka ntabwo dushaka kumanuka mu cyiciro cya kabiri ni ukuvuga ngo urugamba ruri mu nzego ebyiri amakipe nka prfc polisi fc na rayon siporo ashaka guhangana igikombe cya shampiyona n'andi makipe ari inyuma avuga ati ntitumanuke ngo dusubire mu cyiciro cya kabiri ayo ngayo rero twavuga ko ari nka yayandi ari mu manegeka cyangwa se yayandi avuga ngo nzapfa nzakira simbizi twavuga nka musanze fc espoir fc gicumbi fc na hirozi fc kuko aya makipe uko ari ane arebye n'abashaka kwitanga mu cyiciro cya kabiri jeffrey
jean claude munyandinda urakoze cyane ukomeze dukurikirane iby'ayo marushanwa uzajya witugezaho mu makuru yacu yandi ataha ugire umugoroba mwiza
murakoze cyane namwe kandi mugire byiza
inshuti twari kumwe rero aho niho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye kuri uyu mwanya tubashimira cyane kuba mwaduteze amatwi ku buhanga bw'ibyuma hari enjeniyeri pira handure yarafatanije na fatuma karara arimasi ibiganiro byari bihagarariwe na frederic nkundikije amakuru yo mwayagejweho na geoffrey mutagoma nanjye eugenia mukankusi twongere rero tubashimire byimazeyo kuba muhitamo gukurikira radiyo ijwi rya amerika tubifuriza kandi kugira wikendi nziza
hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati zipo